iyi mwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu miriwe neza inshuti zacu muri kumwe na fideni iyo ngabo na tomasi kamirindi izo nazo ni imbogamizi bituma bamwe badashobora kwihangana akavuga ati ningenda nkajya kurenda asanga umukunzi wanjye yisubiye hanyuma agahitamo kwishora agakorera aho nyine uyu ni umusore w'umunyarwandakazi nako umusore w'umunyarwanda mubabarire usobanura ko ibura ry'udukingirizo mu giturage hirya no hino mu gihugu rituma bashobora gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ni amakuru mu biyaga bigari amakuru kandi arimo imfashanyo y'ubudage y'ama euro miliyoni mirongo itatu n'eshanu muri EAC umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'ikibazo cy'ibikorwa remezo muri komine ya Vumbi y'intara ya Kirundo
mu makuru yo hirya no hino ku isi yo muri Afurika umugambwe no muri Afurika murantunga umugambwe za NPF uri ku butegetsi muri Zimbabwe uzotanguza ibyerekeye gukura ku butegetsi President Robert Mugabe ejo kuwa kabiri intambara mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo abantu batandatu barishwe ku munsi w'imana muri kenya sentare ntahinyuzwa yemeje intsinzi ya perezida uhuru kenyatta
aya makuru rero tugiye kuyabagezaho ku buryo burambuye mu kanya gato cyane
duhere rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi reka duhere ku yerekeye zimbabwe umugambi uri ku butegetsi muri zimbabwe za nupf uzotanguza ivyerekeye gukura ku butegetsi perezida robert mugabe ejo kuwa kabiri iyo ngingo yafashwe inyuma y'uko mugabe yihojeje ikiringo ntarengwa ko cuno munsi kuwa mbere co gutanga imihoho canke agakurwa ku butegetsi biciye mu nama nshingamateka mugabe yatangaje ku buryo butomoye mw'ijambo yashikirije kuri televiziyo abanyagihugu ku munsi w'imana ko ata migambi afise yo gutanga imihoho abantu miliyoni n'imiliyoni barumva ijambo ryiwe aho byari byitezwe ko bahimbaza irangira ry'imyaka mirongo itatu n'indwi y'intwaro y'igikenye ya mugabe yamara siko ibintu byagenze igihe mugabe yatangaza ko azayobora ikoraniro ry'umugambi uri ku butegetsi za nupf mu kwezi kuza ntiyigeze acisha mu kanwa ko azotanga imihoho umugambi uri ku butegetsi muri zimbabwe za nupf washizeho ku munsi w'imana ikiringo ntarengwa ko co kumutaga uno munsi wa mbere kugira perezida mugabe abe yatanze imihoho zanu pf kandi yakuye mugabe mu mabanga yo kuyobora uwo mugambwe umuyobozi mushasha wa zanu pf ni emerson mnangagwa yakuwe mu mabanga y'icegera ca perezida hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwanya ushize mu ijambo amaze kugeza ku benegihugu binyuze kuri televiziyo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump amaze gutangaza ko yashubije koreya ya ruguru ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi Pyongyang yagiye kuri uru rutonde rwa leta zunze ubumwe za amerika bwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi yaruvuyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani irumazeho rero imyaka irenga makumyabiri none irusubiyeho hagati aho song tao intumwa yihariye ya perezida w'ubushinwa Xi Jinping muri iyi minsi ari mu murwa mukuru wa korea ya ruguru ibitangazamakuru bya leta ya korea ya ruguru byavuze ko ibiganiro bye birebana n'umubano w'ibihugu byombi n'impungenge z'ibihugu byombi ku bibazo byo mu kigobe cya korea no mu karere song tao ukuriye urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga mu ishyaka rimwe riri ku butegetsi ishyaka communiste mu bushinwa niwe mutegetsi wo hejuru wa mbere w'iki gihugu ugendereye korea ya ruguru muri iyi myaka ibiri ishize amakuru amwe n'amwe avuga yuko ashobora kubonana n'umuyobozi w'ikirenga wa korea ya ruguru kim jong un biramutse rero bibaye byo byaba ari intambwe ikomeye kubera ko umubano w'ibihugu byombi byahoze ari inshuti cyane magara rwose ubungubu wakonje ku buryo bugaragara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc tugaruke muri afurika aho sentare ntayinyuzwa ya kenya yemeje intsinzi ya perezida uhuru kenyatta mu matora y'umukuru w'igihugu yari yigijweyo yabaye mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka perezida kenyatta yatsinze n'ibice mirongo icyenda n'umunani ku ijana by'amajwi abitabye amatora bari munsi y'ibice mirongo itatu n'icyenda ku ijana ku bantu imiliyoni cumi n'icyenda n'ibihumbi amajana atandatu bari biyandikishije mu matora ivyo vyatangajwe n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora Raila Odinga ayoboye urunani rw'abatavuga rumwe na leta yanse guhiganwa amatora yasubiwemo yo mu kwezi kw'icumi yasabye abamushyigikiye kwihoza amatora yavuze ko yari ikinamico amatora yo mu kwezi kw'icumi yasubiwemo yasubiyemo amatora yo mu kwezi k'umunani sentare ntahinyuzwa y'igihugu yavuze ko yari yabayemwo amahinyu uhuru kenyatta niwe yari yatsinze amatora yo mu kwezi k'umunani ryari rya mbere mu karere ka afurika sentare ntahinyuzwa ifuta ibyavuye mu matora radiyo ijwi rya amerika i washington dc tubandiraniriza ku yindi nkuru yerekeye afurika abantu batandatu barimo abasirikare babiri barishwe ku munsi w'imana mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bishwe mu gutana mu mitwe kw'abaye hagati y'igisirikare cya leta na bamwe mu bagwanyi b'imigwi yitwaje ibigwanisho itari mike mu ntara ya kivu yo mu buraruko ivyo vyatangajwe n'igisirikare ca leta uno musi wa mbere ku gutana mu mitwe kwabereye hafi y'igisagara ca Beni urunani rw'imigwi ibiri y'abamaimai bagize igitero ku kirindiro c'igisirikare ca leta umuvugizi w'igipolisi Lieutenant Jules Chitugi Chikudi Murantunga avuga ko batujije abagize ico gitero bicamwo bane abandi bane barakomereka atangaza ko abasirikare ba leta babiri bahasize ubuzima kubw'amakuru amwe amwe ico gitero coba cagizwe n'urunani rw'imigwi y'abamayimayi bakingira abo mu bwoko bw'abanande
ubushinjacyaha bwo mu bufaransa bwategetse ko umufaransa w'imyaka mirongo itanu n'itandatu ukomoka mu rwanda witwa muhayimana claude agomba kuburanishwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane agomba rero gushyikirizwa urukiko rwa rubanda rwitwa cour d'assise nk'uko bitangazwa n'ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa mu byo muhayimana aregwa harimo ko yatwaraga mu modoka y'akazi interahamwe zajyaga kwica abatutsi mu ishuri ryisumbuye rya nyamishaba no mu misozi ya karongi gitwa na bisesero hahoze ari muri perefegitura ya kibuye muhayimana claude yahoze ari umushoferi wa hotel guest house yo mu mujyi wa kibuye yabonye ubwenegihugu bw'ubufaransa mu bihumbi bibiri na cumi yatawe muri yombi mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu mujyi wa Rouen aho yari umukozi w'akarere ibyaha aregwa arabihakana azaba abaye umunyarwanda wa kane uciriwe urubanza mu bufaransa kubera ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane mu rwanda uwa mbere ni kapitene simbikangwa pascal yakatiwe igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu mu bihumbi bibiri na cumi na kane igihano cye cyarangije kwemezwa no mu bujurire abandi ni ba burugumesitire babiri ngenzi otavien na barahira tito bahoze ari ba burugumesitire bo mu cyahoze ari perefegitura ya kibungo bakatiwe gufungwa burundu mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko bo urubanza rwabo ruracyari mu bujurire ubufaransa bumaze gucira nako ubufaransa bufite dosiye makumyabiri n'eshanu za jenoside mu bucamanza jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane mu rwanda
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ibizashikira abimukira b'abanyafurika ibihumbi mirongo ine mu gihugu cya israel ntibitomoye gushika ubu ni nyuma y'uko abashingamateka bemeje ingingo yo kubirukana leta ya israel yafashe ingingo ku munsi w'imana yo kugara ikibanza cya horo abimukira b'abanyafurika bari bapfungiwemwo mu bugaragwa bwa Negev icyo kibanza cakiye abanyafurika ibihumbi n'ibihumbi binjiye muri Israel mu buryo budaciye mu mategeko tegekanijwe ko ikibanza ca Holo cugarwa mu mezi atatu ababa muri ico kibanza bazohitamwo kuva ku butaka bwa Israel canke baje mu munyororo abanyafurika bagaremewe n'ubukene benshi muri bo baturuka mu bihugu vya Eritrea na Sudani binjiye muri Israel baciye mu gihugu ca Misiri kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ihera iherekezwa ry'uruhome rukomeye ku rubibi hagati ya Israel na Misiri rwarazibiye abimukira barondera kwinjira muri Israel abimukira bavuga ko ari impunzi zirondera ubuhungiro imara Israel ibona ko benshi muri bo ari abahungu ubukene hamwe n'abantu binjira barenze ku mategeko y'igihugu ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ritangaza ko rifise impungenge zikomeye ku ngingo y'igihugu cya Israel yo kwirukana abimukira b'abanyafurika ku butaka bwayo
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu rero ndetse no ku matelefone yanjye agendanwa mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook voa radiyo yacu naho mukurikire ibiganiro n'amakuru byacu amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu rwanda aho urukiko rukuru rwumvise uyu munsi ubujurire bw'abayoboke b'ishyaka fdu inkingi barimo ntirutwa theophile urikuriye mu mujyi wa kigali baraburana ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo umunyamakuru wacu i kigali eric bagira ubusa yakurikiye iri buranisha araduha inkuru abarwanashyaka ba fda inkingi bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bombi bari mu mpuzankano z'iroza baburanye ubujurire bwabo ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo batunganiwe mu mategeko ababuranyi bombi batangiranye impaka zishingiye ku nzitizi zazamuwe n'abaregwa ku isonga bwana vena abayisenga na bwana teofile ntirutwa uhagarariye ishyaka fda inkingi mu mujyi wa kigali basabye urukiko gusuzuma inzitizi y'uko rwatinze kubaburanisha ku bujurire bwabo baravuga ko ukwezi gushize barajuriye icyemezo kibafunga by'agateganyo bagasanga ubwabyo bihabanye n'amategeko kandi bemeza ko bajuririye ku gihe umucamanza mu rukiko rukuru yababwiye ko inzitizi zaba azazisuzumira hamwe n'impamvu z'ubujurire bwabo ariko abaregwa ntibabyumve bavuga ko basanga kudahera ku nzitizi zaba byaba ari ukubarenganya no kwirengagiza nk'anamategeko bwana ntirutwabwiye umucamanza ko basanga icyo bajuririye cyarataye agaciro yabajije umucamanza ati none se urukiko rusanze tutari dukwiye gufungwa rufite ububasha bwo gusubiza inyuma iminsi ubushinjacyaha bwavuze ko kuba kuburanisha ubujurire byaratinze bishingiye ku zindi manza nyinshi urukiko rwakira bityo ko rutagamije kurenganya abaregwa asobanura impamvu yajurira ibyemezo by'umucamanza wa mbere bwana bayisenga yavuze ko yarenganijwe mu buryo bwose atanze ibimenyetso ko yafunzwe binyuranije n'amategeko umucamanza arabyirengagiza yavuze ko ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka yashimutiwe rubavu uburengerazuba bw'u rwanda saa kumi z'umugoroba n'abantu bambaye gisivire bafite imbunda zo mu bwoko bwa masotera bamupfuka ibintu mu maso bahita bamwerekeza ahazwi nko kwa gacinya igikondo mu mujyi wa kigali aha ngo yahamaze ibyumweru bitatu atemerewe umunyamategeko kandi n'umuryango we utazi aho aherereye ibyo byose umucamanza ngo yarabyirengagije yavuze ko umucamanza wa mbere afata umwanzuro yemeje ko uregwa ari umurwanashyaka wa fda inkingi kandi ko ntaho amategeko agaragaza ko kuba mu ishyaka runaka bihanirwa ibiganiro ashinjwa ko byumvirijwe kuri telefone ze zafatiriwe ntabyemera akavuga ko batigeze banabimwumvisha nicyo kimwe na mugenzi we teofile ntirutwa ukuriye fda inkingi mu mujyi wa kigali yabwiye urukiko ko yafashwe ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa cyenda ari kumwe n'undi muntu babambika ibintu mu maso babafungira ahantu hatazwi inyuma mugenzi we ngo azakurekurwa aravuga ko yamaze iminsi cumi n'irindwi bitazwa aho aherereye kandi ko n'umuryango we wandikiye polisi umushakisha aravuga ko ubushinjacyaha bumurega ko yashishikarije bwana norubera ufite amahoro na papiyasi ndayishimiye kujya mu mitwe y'iterabwoba bahagurukiye i kigali kandi ngo atari byo yagize ati muri iyi nzira y'umusaraba tumazemo iminsi bigeze no gufungirwa i rutsiro ati ubushinjacyaha burabeshya ko bari abarwanashyaka mu mujyi wa kigali kugira ngo bunshore mu manza ntirutwabwiye urukiko ko ubushinjacyaha buvuga ko telefone ze zumvirijwe kuva mu kwezi kwa gatandatu ariko butagaragaza ibiganiro bigize icyaha yavugiragaho ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko abaregwa batigeze bafungwa bihabanye n'amategeko maze bwemeza ko inyandiko umuryango wa ntirutwa wandikiye cid umushakisha itavuga ko yari afunzwe binyuranije n'amategeko ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa badafungiwe kuba ari abarwanashyaka ba fda inkingi ahubwo ko bazira ibyaha abo barega buravuga ko ishyaka fda ryihuje n'umutwe w'iterabwoba wa fda rero ubarizwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho mu rwanda bwavuze ko ubuhamya bwawe ufite amahoro na ndayishimye bugaragaza ko abayobozi ba fdi babashakiraga inyandiko z'inzira n'amafaranga y'ingendo ngo bajye mu mutwe w'iterabwoba muri congo aba bafatwa nk'abatangabuhamya mu itsinda ryabanje ririmo bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere wa fdi barangije kuvuga ko igipolisi cyabakoreye yicarubozo ngo bemere ibyaha bitariho mu cyo bise tekinika ry'ubutegetsi ubushinjacyaha ntibwagaragarije urukiko uruhare rwa buri muntu ku giti cye uretse gushingira ku mvugo z'abatangabuhamya bemeza ko bashishikarizwaga n'ubuyobozi bwa fdi kujya mu mitwe irwanya ubutegetsi umucamanza avuga ko bishoboka bishoboka kuba byarabayeho koko ko abayisenga na mugenzi we bashimuswe bafungwa binyuranije n'amategeko agasaba ko bagaragaza ibimenyetso abayisenga yavuze ko ubushinjacyaha bubogamira ku ruhande rumwe nyamara ngo bwagombye gukora iperereza ku byo abubwira yasubiyemo ko yafashwe ku manywa y'ihango abaturage babibona kuri resitora yo ku nyundo yavuze ko uwitwa jean damascene bugena umunsi yita igikoresho cya fpr ari wamufatishije ngo yatangiye amwihamagaza kuri telefone amubaza aho aherereye no ku bandi barwanashyaka ba fda inkingi bari bafunzwe ati nyuma y'iminota itanu nkimara kumubwiraho narindi nabonye ivatiri ngezeho bahita banyambika amapingu abantu batungurwa n'ibibaye yavuze ko uretse imyambaro n'amatelefone yasize aho kwa gacinya naho ubundi ngo uburyo yari afunzwemo ntibwashoboraga gutuma agira ibindi bimenyetso bimushinjura yiko gupfobya ubushinjacyaha kubeshya inkiko iyo bigeze mu manza za politiki maze umucamanza amusaba kuguma ku rubanza rwe gusa no kudasebya urwego muri rusange abayisenga yabwiye umucamanza ko mu ibazwa rye mu bugenzacyaha yasabye umunyamategeko agasubizwa yunganiwe aravuga ko yabazwaga n'abambaye gisivire bafite n'imbunda nto za masotera ndetse n'umupolisi umwe yavuze ko aho yashatse kwinangira gusubiza umwe mu bambaye sivire yakuyemo imbunda arayimutunga agira ati nshobora kukurasa nkagusangisha y'abandi bakubanjirije ubushinjacyaha bwasoje busaba ko urukiko rukuru rwashimangira icyemezo cy'umucamanza wa mbere maze bagakomeza gufungwa by'agateganyo kuko bukibakoraho iperereza buranga ko batoroka ubutabera ni mu gihe abaregwa bo basaba urukiko gusuzumana ubushishozi ubujurire bwabo rukazategeka ko barekurwa by'agateganyo nta mananiza aba barwanashyaka babiri ba fda inkingi bariyongera ku rindi tsinda ry'abandi barwanashyaka barindwi bafunzwe uretse kuba barafashwe mu bihe bitandukanye bose bararerwa ibyaha bimwe byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nabo ubutegetsi buriho mu rwanda n'ibyaha bita ibinyoma byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gucecekesha no gusenya burundu abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku itariki ya makumyabiri n'enye z'uku kwezi nibwo umucamanza azatangaza icyemezo ku kurekura cyangwa gukomeza gufunga by'agateganyo baregwa aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali eric urakoze reka asumuta kaboyi akwakire asumuta kaboyi we yakurikiranye ibibazo by'urubyiruko rwo mu cyaro mu rwanda ruvuga ko kubona agakingirizo ari ikibazo muri iki gihe hirya no hino mu gihugu iyi nkuru ye rero niyi leta y'u rwanda ivuga ko buri mwaka igura udukingirizo duhagije kugeza ubu abatuye mu cyaro bemeza ko kugera ku gakingirizo bibasaba gukora urugendo rutari ruto uru rubyiruko rwaganiye n'ijwi rya amerika bamwe bavuka mu karere ka gakenke mu ntara y'amajyaruguru ndetse no mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba iwacu ni mu karere ka gakenke oya ntabwo wapfa kukabona ni hamwe na hamwe hari naho ugenda nk'ibirometero birindwi utaranakageraho kuko ntabwo gapfa kuhita kaboneka ubu kuko kwakubura se ntihari abantu badashaka kwihangana bashobora kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye izo nazo ni imbogamizi bituma bamwe adashobora kwihangana akavuga ati ningenda nkajya kurenda asanga umukunzi wanjye yisubiye hanyuma agahitamo kwishora agakorera aho nyine muri rubavu twebwe hari ibigo byinshi bishinzwe gutanga udukingirizo uretse ko nyine mu cyaro bitari byahagera neza ku bantu badashoboye kwihangana bitunguye ushobora gusanga havutsemo ikibazo ugasanga kubera ko adashoboye kugahita abona akabona ako kanya ugasanga akoreye aho uru rubyiruko rusaba abashinzwe gukwirakwiza udukingirizo ko babafasha kutubegereza kandi bakadutangira ubuntu ko kugeza ubu iyo badusanze mu nzu z'ubucuruzi agakingirizo kamwe kagura amafaranga mirongo itanu ibintu bigora benshi kubona aya mafaranga twasaba ko badushyira ahantu hose hashoboka umuntu ugakeneye akakabona byihuse icyo nakifuza ni uko badushyira hafi hashoboka kuri buri dusantere ndetse no mu byaro ho hasi bakadukwirakwizamo bagashyiramo ahantu tugomba gutangirwa ndetse bakadushyira no ku buntu kuko kutugura abenshi birabagora turagurwa akagura kamwe mirongo itanu hari uba adafite amafaranga nk'abiyumvikaniye wenda ari urukundo ruri hagati yabo gusa ugasanga amafaranga arabuze nabo ugasanga babikoreye aho ngaho kuyo ugashaka ako kanya ni mu maduka kwakagura igiceri cya mirongo itanu ngo byaba ngombwa waba udafite n'amafaranga ukabura uko ubigenza ugakorera usibye abatuye mu cyaro bagaragaza ikibazo cyo kubona udukingirizo mu buryo bubagoye iki kibazo usanga bo mu mujyi bo batagifite ku bufatanye n'ikigo nyarwanda gishinzwe ubuzima rbc ndetse n'imiryango itera inkunga mu guhangana n'ikibazo cya sida hirya no hino mu mujyi wa kigali hashinzwe utuzu dutanga udukingirizo ku buntu utu tuzu twitabirwa n'abakiri bato cyane ariko nabo binubira ko batabaha umubare ukwiriye uyu ni umwe mu batanga utwo dukingirizo ku muhanda umuntu iyo aje hano tumuhereza udukingirizo tune kamwe kamwe urabona uko kameze gutya urumva umuntu agenewe akangaka hariho rero uza akumva yuko akeneye nk'utu tubiri urumva yuko ari umunani ariko bitewe n'ukuntu kiri bimeze nk'uko ujya kwa muganga bakakugenera kire natwe niyi niyo tugomba gutanga nayo hariho uza muri gahunda yo kuvuga ngo arashaka kuboneza urubyaro hariho n'uza avuga ati wenda twebwe muri karitsiye yacu ntabwo duhari nk'uko wenda hano duhari hariho urenza akavuga ati n'ubundi igihe ntabyo bimariye ugasanga aranazi kujugunya akira ndagenda mpfa uko napfuye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc cyemeza ko leta y'u rwanda igura udukingirizo duhagije buri mwaka ariko ko ko hakiri ikibazo mu kutugeza hirya no hino mu gihugu ku bantu bose badukeneye bwana nzabonimpa aniseti ni umukozi wa rbc nkaba nakwemeza ko hari hamwe na hamwe ushobora gusanga udukingirizo tutari kubera navuga ikibazo cyo kutuhageza kuko burya udukingizo kudutwara biragoye kuko dufata umwanya munini iyo tujyanyije n'indi miti ikoreshwa kwa muganga kuko dukingiriza igikarito gifata umwanya n'uko dukoze dufata umwanya munini kurusha indi miti n'uwo agakingizo kamwe urebye uko kaba kangana siko ikinini wenda cya pasitamoro kingana ariko iki kibazo kirazwi turi kugenda dukorana n'imiryango yitegamiye kuri leta eh, n'amashyirahamwe n'amakoperative akorera hirya no hino eh, mu turere ku mirenge no ku midugudu kugira ngo abantu bakeneye udukingirizo babe bashobora kutubona mu rwanda ikoreshwa ry'agakingirizo rimaze gufata intambwe ari nayo mpamvu aho tutaboneka usanga abantu benshi batubaririza ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kivuga ko abantu batatu ku ijana aribo bakoresha agakingirizo mu kuboneza urubyaro ndetse utwinshi dukoreshwa n'abakiri bato mu kwirinda indwara zifata mu mu mibonano mpuzabitsina na sida irimo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kivuga ko agakingirizo k'abagabo ariko gakoreshwa cyane ku buryo buri mwaka hakoreshwa udukingirizo turenga miliyoni icumi kugeza ubu abifuza udukingirizo batubona ahantu hatatu ku mavuriro yose yo mu gihugu ku bigo by'urubyiruko biri hirya no hino mu rwanda ndetse ubu imishinga ifasha leta mu kurwanya indwara ya sida igerageza kugeza utu dukingirizo hirya no hino mu mabutike mu mashyirahamwe anyuranye ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi hacururizwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru igihugu cy'ubudagi cyahaye imfashanyo umuryango w'akarere ka afurika y'ubuseruko igizwe n'amafaranga miliyoni mirongo itatu na zitanu z'amanyaburaya azokoreshwa ahanini mu gucandaga abana bakivuka mu bihugu byose bigize uwo muryango ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru yarusha imfashanyo y'imiliyoni mirongo itatu na zitanu z'amahera y'abanyaburaya arenga gato imiliyaridi mirongo icenda y'amarundi yahawe umuryango wa afurika y'ubuseruko azokoreshwa mu bisata vy'amagara y'abantu hamwe n'indero nk'uko bivugwa n'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango libera mfumukeko avuga ko ingwara zirenga zitanu z'abana arizo zizocandagwa muri izo harimwo ingwara y'amahaha hanyuma muri izo miliyoni mirongo itatu na zitanu rero mirongo itatu zizofasha mu vyerekeye gukingira abana bijya bita vaccination bikabakingira indwara nyinshi cyane rwose zisanzwe zibica muri iki gice cya afurika abanyagihugu babyizera kuko si ubwa mbere twumvikana n'aba bagira neza iki gihugu cya alemanye kimaze kuzana amafaranga kandi menshi muri yo akaja muri iki gisata cy'ubuvuzi hanyuma rero izindi miliyoni zitanu nazo zizokoreshwa mu gufasha abanyeshuri bo muri kaminuza urumva rero ibyo bizatuma abanyeshuri bashobora kuva mu gihugu kimwe cya afurika y'ubuseruko nko muri tanzania bakajya kwiga mu rwanda cyangwa bakajya kwiga mu buganda bikanatuma rero bacamenya akarere kacu neza kandi bagahura uko bava mu ntara zitandukanye uko bava mu bihugu bitandukanye ari nabyo bizofasha iri shyirahamwe ryacu ubuserukiye igihugu c'ubudagi muri tanzaniya ari nawe yashikirije iyo mfashanyo avuga ko mu bihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko hakiri ingorane mu gisata c'abana bapfa bariko baravuka dr detlef washiter arashima ko hari inshansho nshasha n'imiti ivura abana bimaze gutangura gukoreshwa mu karere ka eyase naho biruko avuga ko impinga igiye kuba ndende kubera igihugu ca sudani y'epfo geruka kwinjira muri uwo muryango uwasanzwe aserukiye igihugu c'ubudagi muri ako karere ka yase avuga ko arico gituma igihugu ciwe catanze iyo mfashanyo mu minsi heze icegera c'utwara igisata ca yase kijejwe ubushakashatsi mu magara y'abantu yari yabwiye ijwi rya amerika ko hari ibiza vy'ingwara nyinshi bibangamiye abanyagihugu dr jean dodier ngirabega yemeje ko abenshi bahitanwa n'izo ngwara ari abana n'abagore b'ibungenze hari indwara zitubangiye zirimo nka za malariya zirimo za, za kolera zirimo ziriya bita za macinya ndetse twanashyiramo na, na sida yatangiye muri za mirongo inani na ariko nayo urumva tumaze gusa naho tumenyeranye nayo ariko hari izindi ndwara zirimo zigenda zaduka zirimo nk'izo za ebola zirimo ziriya za ziriya ndwara abantu bagira imiriro bagahitwa bakagira bakava n'amaraso bagapfa nka za na ebola iri muri urwo rwego zirimo izi barimo bavuga za zika ubushakashatsi bwerekana ko buri gihe hari indwara nshyashya zigenda ziza eh, hari n'indwara nanone tuba twarashoboye kurwanya kera mu bihe byashize ariko nanone zikaba ziragenda zibyuka zizongera zigaruka nk'izi za malariya twavunavugaga izi ni indwara mu by'ukuri twasaga muri kano karere twasaga naho twafashe ingamba zo kuzihashya ariko hagiye zigenda zigaruka umunyamabanga mukuru wa yase yatangaje ko nyinshi muri izo ndwara zizokorerwa ubushakashatsi kugira ngo zituzwe izindi nazo abana bagahabwa inshansho zo kuzirinda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu igihugu c'ubudagi kimaze guha imfashanyo akarere ka yase y'amafaranga arenga miliyoni ijana na mirongo ibiri y'amanyaburaya igice kinini cayo cakoreshejwe mu gisata c'amagara y'abantu pyeklave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika urakoze pyeklave kuri iyo nkuru mu burundi abanyagihugu bo ku mutumba wa gwisuri muri komine ya vumbi intara ya kirundo barafise ikibazo cyo kuronka inyubako rusangi z'amavuriro amashure n'amabarabara mu nama bagiranye na buramatari w'intara ya kirundo kuri uyu wa mbere abo banyagihugu bavuga ko bikora muri byinshi bakenera kuri komine ya marangara mu ntara ya ngozi ibegere ni inkuru imenyesha amakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinzi abarongoye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu bakorera mu ntara ya kirundo uhereye kuri buramatari bagiye kugirira inama ku mutumba wa gwisuri uri muri komine ya vumbi ariko ahanini yahagaze ku iterambere imbere yo kugira ico ashikirije abanyagihugu yagendeye merikero na nkahomba arongoye intara ya kirundo yabasabye gushikiriza imyitwarariko yabo inyubakwa rusange kuri uyu mutumba n'ikibazo turakeneye amashure ikintu ca mbere amashure n'ahari iyo imvura iguye abarezi baca bagerageza gucura abana kugira ngo baje kugama mu mihana iwabo ikindi naco ntiyugaye mwabibonye nta madirisha ntaki ikindi naco kumbe twasaba yuko mwotwegereza ivuriro hano iwacu ku mutumba burya naho ryoba riri hariya inyakibanda ririko rirajayo imvura iyo yaguye naho ntibyotugora kwambuka amazi uko kubura inyubako rusange bituma bikora kuri komine ya marangara iri mu ntara ya ngozi muri bimwe bakenera naho nyene ntiboroherwa nk'uko babishikiriza aha muri kinunga ya kabiri tumeze nk'abantu bibagiwe mu iterambere nta mazi tugira nta mabarabara tugira byose nta na kimwe dufise reka ikibagiwe hoho ni ishuri tuca tugenda hakurya muri marangara niyo twiga niyo abana bacu biga baragenda bamwe bagatwarwa n'uruzi gutyo murabona amabarabara ngaha ntakoze uyu munyagihugu avuga ko abagiriwe ibakwe bakarangiza amashure ntibabone akazi basigaye bosha abandi guheba amashuri urwaruka baja mu mashuri rukiga rugaca nk'urunze ka diporoma gacaguma ngaho ubu usigaye inyuma nawe bagaca bamwigisha ngo ngo nujya yarabuze ngo akazi ngo nawe ntiwiviremo kandi ubu ndi muri izo nyandiko muteye ishuri ngo mpemereze abana kugira bige icyo nicyo mubanza mukaraba kuri iyo myitwarariko yabo banyagihugu abajejwe intwaro waba yakira gute buramatari w'intara ya kirundo merikiyoro na nkwahomba nta shuri abana n'igwanyu abantu boburi idirisha rimwe y'ibihumbi mirongo itatu y'ibihumbi mirongo ine ku mutumba uriko abantu benshi cyane icyo rero murabo ko numuza muragishikiriza aba barongozi banyu ntimwirirwe mwicaye ngaha gusa ku mutumba wa gwisuri nimwegere ababarongoye ndazi yuko izi nzugi n'amadirisha atakibazo yarangije asaba iby'ivuriro birimo biraza kuba mwarosa rirya vuriro ry'inyakibanda uwatsindiye amasoko nabwiye muri santeri amurondere byihuta rirya vuriro ry'inyakibanda rihere harigeze igihe ngaha abantu mu kujya kwivuza baja kwivuza mu giheta bakaja kwivuza za burenge bakaja kwivuza za ntega ariko ubu umutumba wegereye kw'ishuri ivuriro mu misi mikeyi rizoba riheze ku banyeshuri bataronka akazi baratsinze amashure buramatari w'intara ya kirundo avuga ko indinganizo nshasha mu mashure izobafasha kwironderera ico bakora bifashishije ubumenyi bahawe kwiga si ukuvuga ngo urize amashure kwiga no kugira ngo uronke ubumenyi kwiga no kugira ngo uronke ukuntu uzoshobora kwitunga nico gituma leta cihindura tunganywa ry'amashuri igashishiraho iritunganywa bita ekofo kugira ngo ushobore kwiga ukava mu mashure ugakora imyuga ugashobora gukora utundi dukorwa ukitunga nankahomba amenyesha abanyagihugu bo ku mutumba gwisuri ko vyose bizova mu maboko yabo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
amakuru n'ibiganiro twari tubateguriye kuri isaha bigiye kurangira yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye umugambi uri ku butegetsi mu gihugu cya zimbabwe zanu pf uzotanguza ivyerekeye gukura ku butegetsi perezida robert mugabe ejo ku munsi wa kabiri
mu mwanya ushize hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu ijambo yagejeje ku benegihugu binyuze kuri televiziyo perezida donald trump yavuze ko yashubije korea ya ruguru ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi iyo iyo lisite mbese urwo rutonde korea yari ruriho kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi yaruvuyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani none rero irusubiyeho nyuma y'imyaka icyenda itaruriho sentare ntayinyuzwa ya kenya yemeje insinzi ya perezida uhuru kenyatta mu matora y'umukuru w'igihugu yasubiwemwo yabaye mu kwezi kw'icumi muri uyu mwaka perezida kenyatta yatsinze n'ibice mirongo icyenda n'umunani ku ijana by'amajwi
ubushinjacyaha bwo mu bufaransa bwategetse ko umufaransa w'imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko ukomoka mu rwanda witwa muhayimana claude agomba gushyikirizwa urukiko rwa rubanda cour d'assise rw'i paris arebwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane we yahoze mu cyahoze ari perefegitura ya kibuye arabihakana ibyaha aregwa rero uyu muhayimana claude
ibiganiro tuba tubafitiye ku isaha birangiriye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na fide n'iyongabo na thomas kamirindi murakarama mugira umugoroba mwiza kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika